Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani inshuti ya bose na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere abatuye agace ka bufumbira hafi n'umupaka uhuza igihugu cya uganda n'u rwanda bakomeje gusaba ko bakwishyurwa ibyabo babuze mu gihe cy'intambara yo mu rwanda yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda ubutegetsi bumaze kubemerera ko buzabikora byavuzwe na perezida yoweri museveni ubwo aheruka gusura akarere ka bufumbira umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi adufitiye inkuru irambuye biragoye gutandukanya amateka y'u rwanda na uganda cyane cyane uhereye muri za mirongo umunani ubwo abanyarwanda bari impunzi muri uganda barimo na perezida w'ubu paul kagame anariwe wayoboye rpf inkotanyi mu rugamba rwo kugera ku butegetsi mu rwanda binjijwe mu gisirikare cy'inyeshyamba za national resistance army nra za uganda zari ziyobowe na perezida yoweri museveni nuko bagafasha guhirika ubutegetsi bwa perezida wa uganda w'icyo gihe milton obote museveni amaze gufata ubutegetsi bwa uganda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na gatandatu abo banyarwanda bari bari mu gisirikare cye cy'inyeshyamba bamwe bakiriho ubu kandi bagize igisirikare n'ubutegetsi bw'u rwanda abandi batakiriho bakoreye igisirikare cya uganda mu myanya ikomeye mbere y'uko bacura umugambi wo gutaha bakoresheje ingufu bityo igihugu cya uganda kiyobowe na perezida museveni nacyo kiza kubafata mu mugongo uretse ibikoresho bya gisirikare na bamwe mu basirikare ba uganda bafashije muri urwo rugamba rwa rpf inkotanyi abaturage basanzwe muri uganda aho abo barwanyi banyuraga cyangwa bagacumbika bo batanze umusanzu ariko atari ku bushake bwabo no kubera iyo mpamvu perezida museveni aherutse kubemerera ko leta igiye kubariha ibyabo bahombeye muri urwo rugamba abantu bapfurira ibintu mirongo wenda cyenda n'ena ubutabagira ba rpf ati abantu bahombye ibyabo cyangwa imitungo yabo yononekaye muri za mirongo cyenda ubwo twashigikiraga intambara ya rbf hari abakiga benze ku nkubita bambwira ngo ni inkuru abantu bangiye mu mirima yabo y'ibijumba ngo bari barimo kubibira ibijumba mu mirima nabasubije mbabwira ko atari njye bababwiye ngo baturane n'u rwanda ngo ntacyo nabakorera bagomba kubyihanganira ariko n'ubu baracansaba ibyabo no kubera iyo mpamvu kubera bahombye cyane mu ntambara ya mirongo cyenda na kane y'u rwanda ubu leta yiyemeje kubariha tuzabariha ariko n'iki koko cyabaye icyo gihe muri utu duke twa gisoro mu bufumbira dukoze ku mupaka w'u rwanda abel bizimana yari ari mu mwaka wa kane wa sekonderi icyo gihe avuga ko yabonye ibyabayeho kandi ko iyo ntambara nawe yamugizeho ingaruka nanjye ubwanjye twahunze mu rugo tuje ahantu bita karere ho muri kanaba aba ariyo tuguma kugeza urugamba igihe rwagabanyikiye inkotanyi zabaga mu rugano rero urugano rwa uganda igihe inkotanyi zatahaga zanyuraga muri twe abantu kandi kuko nyine bari bashyigikiwe n'ingabo za uganda za updf twabaga turimo kugenda tujya ku mashuri bakaduhata nangwa bakadusaba gukora imihanda yo kunyuzamo za mbunda zifite ibiziga tukikorera ibokisi z'amasasu twateruraga ibikompora tukajyana nabyo tukamaza twabitura mu ruhande rw'u rwanda rwegereyeho tukabona gusubira ku mashuri ingabo za habyarimana zahagarara ku musozi wa bugamba bagasuka ibikompora iwacu mu mago ku ruhande rwo muri rwabara habayeho urufaya no mu ruhande rwa cyanika intambara yahoraga irwanwa n'amasasu ingabo zirwana n'izindi urabona amasasu ntarobanura muri ubwo buryo abantu bahaguye bahamugariye ni benshi ni benshi rero iyo abantu bavuze ngo twarangiritse ntabwo ari ukuvuga ngo ni intambara gusa abantu bataye ibyabo mu kugaruka barasanze byarasahuwe twari dufite ibara rya data dufite inzu twasanze barayibambuyeho amabati uretse kononekara kw'ibintu ibindi bigasahurwa hari n'abapfiriye muri iyo ntambara abandi barakomereka yarapfuye burundu harimo abapfuye harimo barashwe bakiriho harimo n'abamugaye none nkuriya pawulo ni umutego bamutemye amaguru rwose baracika umutego hano muri bugamba
bari gutega ngo bari gutega ibi byuma by'inkotanyi ngo ntibizaza gucaho bibatubukane abasekamirwana bageraga ino nabo
abo ni bamwe mu baturage mu gace ka murora nahuriye nabo munsi y'umusozi wa bugamba usangiwe n'ibihugu byombi akaba bavuga ko bakoshejwe bikomeye n'iyo ntambara byagize ingaruka kuri twe abantu benshi barabishe badusahurira imyaka bajana amahene ndetse n'amaka ndetse nje uvuga amacaricalisi mukuru wanjye baramurashe igikombora cyamusanze mu rugo n'ihene ebyiri zose zirapfa ubu igikombora ni ukuvuga igisasu kinini ni igisasu kinini cy'urubunda runini rwo bitaga ngo ni rutura
mukecuru wowe byakugezeho bite ngewe ko banteye igikombora mu mutwe nuko bakanjyana umutorere napfuye umutorere mu ivuriro bakamvura
wagutera igikombora ukuntu batubwiye ngo ni ikintu kinini kimaraho amatungo n'imyaka ugasigara barakinteye mu mutwe ndasigara baramvura ariko ubu ntacyo nkoraga numvaga nshaka kwirirwa nicaye kubera icyo kintu banteye barambwiye ngo ntabwo bakinkuramo ngo bakinkuyemo napfa bivuze ko hari urusasu ruri mu mubiri wawe
nuko none numvaga ntashaka gukora imisonga igahora indya buri munsi n'umwana we nawe mpetse cyamuranduwemo amenyo abiri ariko aracyariho aracyariho none icyo gihe data ari kuboha ibihembo ari mu mbuga none igikombora kiza kigwa mu mbuga noneho furagamensi aho yayicaye ziramufata zimutera mu mutima ziramupfumura nuko arapfa twagiye kugaruka aho twatwitwirikiye mu ndaki dusanga yapfuye nyamara nubwo perezida museveni yavuze ko abahombye ibyabo batangiye kumusaba kera kugira ngo abahe impozamarira ngo ariko akabirengagiza ntabwo yatanze impamvu zatumye bibuka ubungubu nyuma ya hafi imyaka mirongo itatu bibaye mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru tuzabagezaho ibyabereye ibufumbira birenze kuri ibi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
iki ni ikiganiro ejo nguhaye ikaze wowe wahisemo gushyira urushinge rwa radiyo yawe ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika nk'uko musanzwe mubimenyereye iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mukagikurikira amasaha nk'aya muri studio muri kumwe nanjye nicole giraneza roje niyigena ahagarara iki kiganiro naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma kuganira n'inshuti umuryango ndetse n'abavandimwe bari mu bice bitandukanye ni kimwe mu biranga kamere muntu mbere wasangaga abantu bandikirana amabaruwa nka bumwe mu buryo bwo kubwirana amakuru aho ikoranabuhanga ryaziye ryabaye kimwe mu bituma ubucuti bukomera hagati y'abantu iyo kubonana n'umuntu amaso ku maso ngo muganire bidashoboka habonetse ubundi buryo butandukanye bwo kuba abantu bahanahana amakuru yabo ndetse n'ubucuti bwabo bukarushaho gukomera muri ubwo buryo rero harimo imbuga nkoranyambaga arizo facebook whatsapp instagram twitter ndetse n'izindi imbuga nkoranyambaga zikoreshwa nka bumwe mu buryo bugezweho bw'itumanaho usanga bitakiri ngombwa ko uhamagara umuntu cyangwa se ugahora wafashe umwanya wo kujya kumureba nk'uko byakorwaga kera kuri ubu rwose ushobora kuba wiyicariye iwawe ukavugana n'abari i burayi amerika ndetse n'indi migabane y'isi ni ukuvuga ko isi yabaye umudugudu mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero turaganira ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu turibanda cyane cyane ku bibangamira imibanire myiza y'abantu bikomoka ku ikoreshwa ridahwitse ry'imbuga nkoranyambaga wowe uduteze amatwi ubona uta imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu muri iki gihe turaza kumva icyo abantu batekereza ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ndetse n'imibanire yabo n'abo babana mu buzima bwabo bwa buri munsi mu gukomeza iki kiganiro kandi turaza kumva icyo inzobere mu bijyanye n'imibanire y'abantu avuga ku byatambamira imibanire myiza y'abantu bikomotse ku ikoreshwa ridahwitse ry'imbuga nkoranyambaga ntimujye kure ya radiyo zanyu ikiganiro mu buryo burambuye ni mu kanya
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
umunyarwanda yaravuze ati ifunye ibagara ubucuti ni akarenge nyamara kuri ubu usanga imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga yarahinduye byinshi cyane cyane mu mibanire n'imigenderanire y'abantu twegere bamwe mu baturage bo mu karere ka rubavu nuko tuganira nabo tubabaza uko babona imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu muri iki gihe ni mu nkuru twateguriwe na jean aime muhawe nayo mu karere ka rubavu
imbuga nkoranyambaga zijya zitera impanuka mu muhanda ukaba uri gucata nyine ko bajya babigenza akajya mu muhanda ntabwo ukata ntabwo aba ari kumva ihoni kubera ko aba ahugiye iyo telefone aba arimo nta mugabo ugitaha ngo aganirize abantu bari mu rugo ku bintu ukuntu bimeze mu rugo afate raporo y'ukuntu mu rugo yagize ntiyaganiriza abana ntiyahereza abana etide avugiye ku mbuga nkoranyambaga n'ikindi usigaye ujya gusura umuntu wagerayo yaguha agatebe wakwicara ntakwiteho akajya akibera muri telefone gutyo gusa ubwo ngubwo bikaba ngombwa yuko wamuzina kukigendera ni ukuvuga ngo nge nshobora kuba ndi umusore mu by'ukuri wenda se tukaba dukundanye uri nk'umukobwa ariko nge mu miterere yanjye na kamera yanjye nkaba ndakunda mbese kuyigaragaza kuyigaragaza muri rubanda urumva ko rero iyo wafashe ifoto yanjye ukayipositinga mu kimwenda utabinsabiye n'uburenganzira se nkabibona cyangwa se wenda nkabibwirwa n'abandi ati twakubonye ku rubuga uru n'uru wari umeze gutya na gutya kandi mu by'ukuri wowe bigahura n'uko usanzwe udakunda kwigaragaza mu ruhame cyangwa se wenda mu bantu benshi ibyo ngibyo bigira ikibazo bitera n'ingaruka cyane ugasanga nk'urukundo rukaba rwarangira ugasanga mbese mukaba mwatandukana bitewe n'ibyo ngibyo tutagiye kure ejo bundi nagiye mu mugi kugura inkweto ngezeyo nsanga umudamu niwe uri kuzicuruza inkweto yiterera amaso y'inkweto nangahe yibereye muri cati reka danda kunzubiza none ndamubaza inkweto nangahe ngo e ngo hari ibyo mve nibereyemo ngo ndavuga buve wibereye muri telefone nonsi wabakira igihe barazira urasanga uratahira nguko waje inda nk'ibyo kurya byaba byashiriye nk'umugabo yamubaza ati mbese kuki washirije ibyo kurya wari uri mu biki mbo ugasanga nyine umudamu nawe mu kimwenda ntabwo agize n'umutima wo kwihangana wenda asanzwe yigirira kamere ye ugasanga mbese ugasanga ashwanye n'umugabo we bitewe n'ibyo ngibyo akenshi bisenya ingo urugo ugasanga rwasenyutse nta kintu na kimwe cyitabwa bitewe n'urubuga nkoranyambaga ugasanga umubyeyi umudamu ntiyita ku mugabo cyangwa se umugabo ntiyita ku mugore bitewe bitewe n'iki nka sabu hari igihe utaha wagera mu rugo ikindi ubaza cya mbere ni cagi k'umuriro gwagwarangiye ni cagi iri hehe bwo ndabyo kureba abana ndaba inda urareba ugahita ucomeka ugatangira rero ugatangira kubona ukabaza amakuru nyuma ariko ibyo wakagombye kumanza wajya mu by'urubyaro ubundi ni rwo rwa mbere ukamenya ngo ngo abana biri bute ibyo rero iyo byajemo ingo zirasenyuka
nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona uta imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu muri iki gihe twandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora kandi kudusangiza igitekerezo cyawe ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe uko ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga rigenda ritera imbere ni nako rigenda rihindura byinshi cyane cyane mu mibanire y'abantu nyamara ababirebera kure bavuga ko ikoreshwa ryazo rigira ingaruka zitandukanye mu mibanire y'abantu igihe cyose zakoreshejwe nabi mugenzi wacu marie claire isingizwe yanyarukiye mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mu karere ka huye aganira n'inzobere mu bijyanye n'imibanire ya muntu kuri iyi ngingo ese hakorwa iki ngo hirindwe imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu kwangiza imibanire myiza y'abantu reka tubumve
nitwa karinganire share nkaba nigisha muri kaminuza cyane cyane nkibanda mu bijyana n'imibanire n'imibereho y'abantu by'umwihariko imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ese ni izihe ngaruka zashigisha imibanire myiza y'abantu zikomotse ku ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga imikoreshereze idahwitse y'imbuga nkoranyambaga nko mu muryango ishobora kugira ingaruka mbi nk'umugabo akava ku kazi agahitira kuri interineti watsapu umugore nawe arimo arakubara mu yindi mirimo mu rugo igihe cyo kurya kikagera ukabona umugabo yaheze ku mbuga nkoranyambaga ntibasangire ubwo urumva ntabwo umwuka uba mwiza hagera n'igihe cyo kujya no kuryama ukabona aheze aho nta musabano bagiranye ibyo ngibyo bigatera ikibazo noneho bigatuma hazamo intonganya bigatuma hazamo urwikekwe umwe agashaka kureba nka telefone y'undi ninde wakwandikiye ninde wagize ate ibyo byose bigatuma bigera mu makimbirane arenze urugero noneho dufashe n'abana ubwabo abana basigaye bakoresha amatelefone ahubwo akenshi bakabirusha n'ababyeyi gusa n'aho babyinjiramo cyane igihe cyo gusubira mu masomo kikabura wa mubyeyi ntashoboye kubona umwanya wo kumusobanurira kuko nawe yaheranywe n'izo mbuga umwana umukoro bamuhaye wo ku ishuri ntawujyemo ejo ejo bundi byakomeza gutyo akaba aratsinzwe hashobora kuboneka ibibazo binyuranye nko gusebanya niba umuntu runaka yumva umubano utameze neza afitanye na mugenzi we akaba yabicisha ku mbuga nkoranyambaga akamusebya kuko biba bica mu bantu benshi ukabona bamutereye icyizere bigatera n'umwiryane kuko uwanditsweho nabi uwavuzwe nabi ashaka kwihimura nawe akandika ibindi ibyo byose bikaba uruhererekane bigatuma imibanire y'abantu isa n'aho ihungabanye tugarutse ku ngaruka gato ese hari ingaruka zihariye zagera ku cyiciro runaka cy'abantu zikomotse ku ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga birumvikana nko muri iki gihe hari ibibazo navuga by'umuryango ibyo ngibyo bikava muri urwo rwego rw'imbuga nkoranyambaga ku mikoreshereze yazo niba umwe umugabo cyangwa umugore agize atya akagirana ubumwe n'undi gucana inyuma undi yabibona hari igihe ukwihangana kubura noneho akaba yamukorera ibyamfura mbi akageza n'aho yamuvutsa n'ubuzima ubwo rero birumvikana yuko imbuga nkoranyambaga zishobora guteranya umugore n'umugabo ababyeyi n'abana bikaba byatuma imibanire iba mibi ikageza n'aho bamwe bavutswa ubuzima no mu rwego rw'akazi naho ingaruka ziba nyinshi niba uri umukozi ukagenda mu kigo runaka wowe ugaheranwa no kwirwa muri za interineti urasubiza watsapu murandikirana urareba amakuru ibizima n'ibitari bizima ibyo rero bikagira ingaruka no ku musaruro mu rwego rw'akazi ni ngombwa kubicungira hafi kugira ngo abantu bajye bamenya uburyo babikoresha mu bwiyubahe kandi mu gufasha mu mibanire ndetse no mu gukora bakorera igihugu mu majyambere arambye bwana sharire turagana ku musozo ese n'inama kimugira abakoresha imbuga nkoranyambaga zabafasha gusigasira imibanire myiza yabo n'abandi muri rusange kugira ngo abantu mbese bakoreshe neza imbuga nkoranyambaga kandi zibagirira akamaro bagomba gushingira ku ndangagaciro zihariye ni ngombwa rero yuko abantu begerana bakaganira kandi noneho aho babona ibikocamye bakagira ubutwari bwo gukosorana namwe abanyamakuru mufite uruhare rukomeye cyane mu kuba mwafasha kwimira imikoreshereze idahwitse y'imbuga nkoranyambaga murakoze cyane
turamushimiye cyane karinganire charles mu kiganiro cyiza yagiranye na marie claire isingizwe yafasha imiryango kutajya mu makimbirane ashobora gukomoka ku mikoreshereze idahwitse y'imbuga nkoranyambaga reka mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mu kiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu aho turi kurebera hamwe ingaruka z'imikoreshereze idahwitse y'imbuga nkoranyambaga ku mibanire myiza y'abantu nawe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter aho wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe watwandikira kandi ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ntawashidikanya ku ruhare rwayo mu byiciro binyuranye by'ubuzima by'umwihariko guhuza abantu n'abandi nyamara hari abadatinya kuvuga ko imikoreshereze y'izi mbuga nkoranyambaga ibagiraho ingaruka zitandukanye cyane cyane mu mibanire yabo igihe zakoreshejwe nabi urugero n'umuryango wa Serge na Chantal utuye mu karere ka Rubavu baganiriye na Marie Claire Isingizwe maze bamutekerereza uko urugo rwabo rwari rusenywe no kumara umwanya munini ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye reka tubumve
ukinjira mu rugo rwa nteziryayo serge n'uwamurera chantal mu karere ka rubavu usanga bishimye baseka baganira nyamara ngo siko byahoze ngo kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itandatu uru rugo rwabo rwari rusenyutse bikomotse ku ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga chantal aratubwira uko byaje umugabo wanjye twashakanye dukundana noneho umugabo wanjye agura telefone ndavuga ati urugo rwacu ruteye imbere da ntaciye kabiri agataha akicara muri salo akajya kuri watsapu akajya kuri fesibuku ubwo nanjye ndateretse ese sheri wiriwe ute cwe abana bakaza bakamutegereza bakareba ko yabavugisha bakarinda basinzira umugabo atarabavugisha ubwo ngubwo twagera mu buriri nkategereza ati umugabo araje aryame yanaza agakomeza akigira kuri cati nkabona ari kwisetsa namuvugisha akanyihorera nkabona ko n'urukundo ngewe yambwiraga ko ankunda nkabona ntarwo akinkunda mu ijwi ryumvikanamo kwicuza no kwigaya kwinshi serge aratubwira uko yiyumvaga icyo gihe ndetse n'ingaruka byamugiragaho mu by'ukuri nanjye narabibonaga ariko kubera ko nari nabaswe n'imbuga nkoranyambaga byatumaga ntabasha kwikontorora ngewe ubwanjye kuko numvaga ari byo binshimishije ari nabwo buzima mbayemo numvaga ko ari ibintu bigezweho ntangira kuzikoresha aho kugira ngo mbe naganiriza umuryango n'abana nkurikirane amashuri yabo ukuntu bimeze ahubwo nabaga ndi muri za facebook za whatsapp umudamu simubaze uko amerewe umuryango wanjye utanyibonamo nk'umubyeyi mu rugo umugore wanjye ntabwo twari tugihuza kuko nawe iyo yageragezaga kunganiriza yabonaga mpugiye muri izo mbuga nkoranyambaga ndi kuri whatsapp wenda rimwe na rimwe nganira n'abakobwa runaka rimwe rimwe tugapanga n'aho duhurira mbega umugore wanjye ntabwo yari akibona umwanya nyuma yo kubona ko bimeze bityo ngo chantal yafashe umwanzuro wuje umujinya maze afata amafaranga yagombaga kwishyurira abana b'ishuri ayagura telefone cy'urugo nanjye ngeze aho ndarakara ndagenda ngura telefone ndavuga ntiduhimane noneho yajya kuri watsapu nanjye nkajya kuri watsapu yajya kuri instagram nanjye nkajya kuri instagram yajya kuri facebook nanjye nkajyaho noneho ngezeho kuko nari mfite n'umujinya mbikorana uburakari bwinshi nkashaka n'abagabo bakuze bafite amafaranga tugapanga imipango nkavuga ati n'ubundi uwo nari nizeye nawe yaranteguye mu ijwi ryumvikanamo agahinda kenshi serge aratubwira icyakurikiyeho uko nabaga ndi bize mu byanjye mu bya facebook cyangwa whatsapp nawe yabaga ari bize muri izo mbuga nkoranyambaga ubwo ni ukuvuga ngo abana ni nkaho twari twarabatereranye twagera ku buriri ubwo ngubwo ni ukuryama ku musego nyine uyibereye muri telefone undi yibereye kuri telefone ye ntabwo twigiraga tuganira na gatoya ubwo rero yaratangiye nayo kuzajya mbona harimo n'ibintu byo kuba yanca inyuma nkimara kubibona rero kuko burya nta mugabo udafuha abagabo bose barafuha ntabwo twasubiriye kugumya gukora nk'ibyo twakoraga mbere kuko nta muntu utagira umutimanama twaje kubona ko hifashishijwe ibiganiro no kumvira umutimanama wa buri wese uyu muryango washoboye kwigobotora kuba imbata y'imbuga nkoranyambaga maze ngo umunezero w'urukundo ugaruka iwabo kuri ubu ngubu rero ibintu byarahindutse nk'uko wasanze dukina dukundanye twasubiye mu kwezi kwa buki narishimye cyane pe kuko umugabo wanjye yageze aha arahinduka damu urabona bimeze gutya urabona urwo rwacu rwasubiye inyuma urabona mu miryango baducitseho urabona abaturanyi kuko n'abaturanyi ntitwajyaga umwanya ngo tuvugane n'abaturanyi ntitwajyaga umwanya ngo tuganire n'inshuti reka reka twari twarahugiye umugabo nkoranyambaga nuko rero mbona umugabo araje umunsi umwe arataha mbona nyine ntagiye kuri telefone ati madamu ndagushaka turicara muri salo aranganiriza ambwira uburyo abona urugo rwacu rugeze aharindimuka ndamubwira ati ariko byose niwe wabitangije arambwira ati noneho rero nisubiyeho ndagira ngo dukoreshe imbuga nkoranyambaga dutera imbere nk'abandi ariko tutibagiwe inshingano zacu nk'ababyeyi inshingano zacu nk'umugore n'umugabo inshingano zacu nk'abaturanyi beza ndamubwira ati nanjye ntabwo nanze guhinduka ubwo arambwira ati niba umunsi ugizwe n'amasaha makumyabiri n'ane byibura amasaha abiri yonyine aba ariyo duharira telefone nanjye ndabyemera byanjye najyagamo byo mu bagabo ndabireka mbiterera hasi nkorera urugo rwanjye nk'uko uri kubibona urabona ko nta kibazo na kimwe dufite pe mbese ubu ngubu turashima imana n'abandi bose twanabagira n'inama umuryango wa serije na chantal wumvikanisha ko wakuye isomo rikomeye mu rugendo wanyuzemo bikomotse ku gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ubu urahamya ko iyo zikoreshejwe neza cyane cyane mu bikorwa by'ubucuruzi bitanga umusaruro dore ko ngo uyu muryango usanzwe ukora ibikorwa by'ubucuruzi
nshuti bakunze b'ikiganiro ejo namwe mwiyumviye ko imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ishobora kugira ingaruka ku mibanire y'abantu ndetse bikaba byanatuma abashakanye bahitamo gutana reka tubanze twumve indirimbo ya christopher yise ko wakonje aho yagize ati urukundo ntirugihuza abantu ahubwo rusigaye ruhuza umuntu n'ibintu ugasanga abantu ntibagisurana ngo baganire ndetse ugasanga n'ubushuti bwabo bwajemo agatotsi reka tumwumve turagaruka mu kanya
ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu
wa rukundo we wowe ukabaho we nabizi ko unyumva egera hino tuganire ese wabaye iki ko akonje cyane dore usigaye uri mubi abakwiringiye warabatengushye dore ntugihuza abantu usigaye wihuriza umuntu n'ibintu Eh, eh. Eh, eh. usigaye ukorana n'abahebwe gusa Eh, yeah.
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho twaganiraga ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ndetse n'imibanire y'abantu turebera hamwe uko byahuzwa ntihagire ikibangamira ikindi twumvise ibitekerezo bya bamwe, usura umuntu ntakwiteho agahugira muri telefone abandi nabo bagize bati ushobora kuba ukundana n'umuntu ariko udakunda kwigaragaza mu ruhame ugasanga ibyo bipfuye n'uwo mukundana twumvise kandi inzobere mu mibanire y'abantu icyo avuga kuri iyi ngingo ndetse n'uko hakwiye kwimakazwa umuco w'ibiganiro hagamijwe kwirinda amakimbirane ya hato na hato yaza mu miryango twumvise kandi umuryango wa serge na chantali ko urugo rwabo rwari rusenywe no kumara umwanya munini ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa fone igendanwa ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter aho wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe reka nshimire bagenzi banjye bamfashije gutegura iki kiganiro nshimira kandi na roje nigena uhagarara iki kiganiro ndetse na mizero crispin wari uri ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwabanye nanjye nicole gira neza mukomeze kugira ibihe byiza ikiganiro ejo naho ubutaha Yo. China music. I feel.
You write the mind, write the song.
Now Christopher.
These are what got you for star. Na feeling God is all. Urambe shabi kamba basta. Na feeling God is all. Ubanza ngukunda ngakata. Ubanza ngukunda ngakata. Ubanza ngukunda ngakata. Ubanza ngukunda ngakata. Iyo. Nikukobara areba neza. Biragoye kunyumvisha ko hari ikibi wakora iyo babikuvuzeho ndarakara no kurwanaho kuba ngukunda byatumye ungaraguza agati kuba ngukunda byatumye ibi ukora nabibona ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane murakurikira ikiganiro dusangiye